Hello, good and wonderful people. Welcome back again. It's your girl AB World Entertainment. Today we just bring another ogbonge to come meet una. Na about the Oba of Ondo State. Now I bring come in a way, my good and wonderful uh, country people. Uh, this Oba we I want to talk about so not be just Isa Ondo then. na Isa Ondo uh, southwest nigeria nine for be oba of na nine for be oba you understand my good and wonderful uh, people okay so now the full details Now i wan give una so because this oba of uh, ondo southwest claim say na him be the right oba of ile ife so na him suppose to be the oba of ile ife no be oba anytime ojaja the second na him be the rightful owner e say this oba oba of um, ondo sat west say now him supposed to be the oba of ile-ife not oba enitan ojaja the second He say because in papa generate from ile so now him supposed to you understand so my good and wonderful people before i go give una the full details make i first just hala the full house first good morning good afternoon and good evening depends on the time you guys are watching from how is everyone doing i hope you all are doing great please if today is the very first time to be watching my video or you have been seeing you have not subscribed please kindly do by hitting the notification bell so that anytime i upload any new video you will be the very first person to be notified that i just upload a new video by doing so god almighty will definitely bless you for me in jesus name Amen. To my new subscriber, I say, May God Almighty bless you all. For me, to my returning subscriber, thank you very much for coming back to come and watch my video. I so much appreciate you guys so, so much. God bless you all and happy Xmas in advance. So, my good and wonderful people, I still did the matter of Oba of Ondo Southwest nigeria na e matter now we still there so i see the video for inside that is the the news for uh, for for uh, instagram i say instagram google sorry so if you wan google am just google am you understand so i will give you the full details the full name so that you will know say this news not be fake news now waiting this uh, eh, over of ondo south west talk you understand okay make a fair uh, give una the name of the oba before i will come dey analyze on wetin happen ehem my country people because this one shocked me you understand because this oba in the oba for another state Instead, they dey claim uh, ife as im own state you understand okay so I you to become two oba and not know but i would like to give una the full details they say oba frederick obatoro akin akinronte is a Nigeria monarch, the traditional ruler of Ugbo Kingdom, Ugbo, Ugbo Kingdom, a town in Ilaje, Ilaje local government area. Sorry, in Ilaje local government, Ondo State, Southwest, Naidis Oba uh, Frederick Frederick Fobi Oba, you understand? So Naisa Ondo Southwest Naide, you understand? So not be that Oba where they My dad when they give an RIP on this one another Oba. So in um in, in the into Oye, you understand? So in are the founder of Obet Oye, one of the largest and landy a eh, private hold Oye company for naija you understand so this oba way in the claim say na ile ife now im supposed to get ile ife e e the the way they born na na him e be um, him don turn to seventy years now you understand na seventy years so dem born am for ugbo ugbo kingdom you understand so na nineteen fifty na e dem born this oba um, frederick when i dey talk so wey wey say he suppose to be the oba of uh, of uh, ileife you understand no be ojaja the second okay so for uh, for the uh, house adetologbe of Ugbo, Ugbe Kingdom. the children are Abi, Aba, Aba, aba Abayomi, Akinrote, Akinfamiwe, Akinrote. Okay, so e be like say na two children na get according to the way I take read them for here. So they say e fit write book, a history of the oldest throne in Yoruba sorry i say you write book no it say a history of the oldest throne in yoruba land na this um, monarch B. you understand so this uh, this kingdom waiting for for become a king so so you understand uh-huh. so so as i dey talk they go you understand ehem so this oba can come outside come talk say he not get any personal issue with oba of uh, uh, ile ife Where they where be Oba Enitan Ojajadi second, the youngest uh, eh, Oba, you understand? So the cutest Oba, you understand? So he can say he not get anything against her, but in the thought say now he's supposed to become Oba of Ile Ife. How you want to become the Oba of Ile Ife? Now nah, I want tell now. So and in a still Oba for Isa Ondo South West. You understand? So how you want to become the two Oba for the two places? You understand? so na go let una know whether e dey possible or e no dey possible una go hear from me now so as i dey talk dey go just now my country pipo so oba uh, uh, um, frederick come talk say e no get personal issue with oba ile ife oba enitan ojaja the second why he wan just give am some history wetin dey happen for inside ile-ife he say before oduduwa uh, started to dey before oduduwa that is oduduwa come yoruba land you understand or come into ife Ile-Ife land, you understand? He say his great great grandfather don already be the leader of thirteen community. You understand? He say so he just dey give history. No be say he wan follow and drag anything. You understand? He wan follow um, Oba anything, Jaja the second drag anything. He say so. He say his great great grandfather don first dey um, dey uh, be the head of thirteen community for Ile-Ife before Oduduwa come you understand so oduduwa come with group so no be oduduwa na him be the head of ile-ife say na him great great grand papa na him come ile-ife you understand He say is that is no uh, that is this story wey dey talk so e say na unknown story to many people for inside uh, yoruba land you understand He say so ile uh, oduduwa and his immigrant group met his fourth father Ob, uh, eh, obamakin Osagenge, who was leading 13 community in Ileife, You understand? So now I'm waiting it talk for here. Now be this one. So he say, nobody say he want drag anything, but him when you make people know. So anybody wey know say waiting dey talk say na fake. Say in wey be uh, Oba Augustine. Say uh, wait uh, Oba Frederick, sorry say wetin e dey talk na fake make dem come out with the proof e get the proof about the history you understand uh-huh. e say so the oil um, the oil man um, mana man, manita who spoke at the if um, weekend during the 11th of of his anniversary so when dem when dem crown as a, a king so na the eleventh year na him do so you understand so for the coronation so na he come give out the the full wetin dey happen for Yoruba land you understand so because me i think say maybe he wan go Ile-Ife go carry Oba of Ile-Ife because he don be Oba for another place again you understand so na wetin he talk for here so he say during the eleventh 11th eh, anniversary of his coronation as the traditional ruler of Ugbo, Ugbo land in Ila, uh, Ilaje local, govern, uh, local government area for Ondo state. You understand? So now wetin in talk be this one. So now I say I need to bring and come give our people because I don't see any reason why uh, im go come dey uh, quarrel with uh, our young swagalicious oba you understand oba anything way everybody love his smile and the way him take that is his appearance alone you understand you go know say people supposed to love am and his beautiful wife queen naomi so you understand so when i see this something i say ah what wetin dey happen you understand so now i say okay i need to just bring and come out make people see wetin dey happen for inside yoruba land say not be oduduwa be the first um, uh, pipo wey e get ile-ife say other king fair dey you understand so im bring di history come outside make pipo for know so e say why im bring di history make pipo for know wetin dey happen say becos im forefather get thirty community for ile-ife before you understand for is eh, before oduduwa pipo eh, decided to enter ile-ife you understand e say e get one eh, building wey dem dey call ile-eru uh, for inside Ile Ife for there. He say any uh, uh, Oni any uh, uh, uh, Oni of Ife if they join their ancestors or they want crown them to become Oba. He say they must surely he get some kind uh, some um, rituals wey they will do for inside that house wey they dey call Ile Ero. You understand? He say with so you say if they never enter inside dat ilero you say they no fit cram any uh, Ooni of Ife as a king or they no fit bury am you understand so he say e know wetin e dey talk He say they still get up till today seven quarter out of that thirteen seven He say na dem just voluntary comot you understand comot for ile ife go uh, start from another place okay i no know why im come dey bring this story come outside again na because you don already become oba for another place you don already become you know na no dey there na your voluntarily comot you understand so why you come dey bring the story and uh, that is wetin you the oba come want make people do na you understand he wan go claim abi he wan make his son go dey carry oba for this side make him carry oba for the other side you understand because you don already become oba for the other side and no be say na another state that is another uh, region in the sense say no be benin side no be agbo no be hausa side na still the uh, yoruba the oduduwa people abi oduduwa dey divide am you understand because as i read and i see say na still under ondo um, state for the na still be oba so which one be oduduwa who be oduduwa who no be oduduwa for inside yoruba me i know no so as i know now say me i bring and come on way you understand so he say he want just let people know history He e say no the dragon with am with oba of ileife He say now e brother so they are one but he want just make history remain so me oba of ileife no say not be him be the rightful throne owner not be the rightful eh, oba abi king you understand in case of tomorrow here eh, maybe e children children can't grow They can't say they dem wan comot for those states, so they can still return back to their community which is eh, ileife to go collect you understand Now, what do me think be that one my country people because i don't see any reason why oba oba um, Frederick will bring this topic come outside after how many decades of years you understand or how many years you understand when this thing dey happen so i believe say many yoruba people they no go even remember this story where this over the talk so you understand uh-huh. so we no want any know say our king your newborn over anything, your newborn so we want me enjoy he, enjoy pepper soup with the with the, the new newborn uh, wife abia something talk am uh, eh, eh, our mo our queen wonder queen naomi you understand so oba uh, um, frederick come say he no get any palaba but he wan just bring history come outside so that's i need to let una know say see wetin dey happen for inside yoruba land o say no be oba anything be the rightful king to that throne na ọba frederick asii talk for here say na him be the rifle uh, owner so anybody wey get the history book he say una fit come meet am you understand so he come still make sure one woman wey e be morai uh, eh, morami wey expose all their secret war um, things to to to person so he come still make sure that one he say so the woman na betray betray uh, Oba Akinrote, who be father, you understand? So constantly talk about all those ones and everything. So make I just um, call the story short, my country people. Now say make I let una know say the rightful owner of um of um Ile-Ife finally show, Don't stop stop surface face. how be at the talk am. Ehen, na say okay. So where are you One come one. I come that is how Oba come eh, Frederick me Oba, our young, uh, young um, uh, king, Oba Enitan Jaja II. I want Konduna, may me vac vacate the throne, give her. May I don't know, you understand, because you don't already become Oba for another state. So you still the point of choosing finger to this I say, na you still be supposed to be the right oba if to say you not be oba for that side na him for us okay come carry your throne you understand so how you want come do now you put one left for this side put one left for this side my country people abeg make una find out for inside this uh, video make una leave una own opinion if is it possible for him to become two uh, oba in two city you understand for Ileife and for also for ondo so make una leave una own opinion because where this matter they go this is just the beginning never mm -hmm. so i will see una soon for another video leave your comment and stay blessed choose everyone bye